Iri ni ijwi ry'Amerika mubandanya gukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe muri uyu mwanya muri kumwe nanje Fide Niyongabo tubahaye ikaze mu biganiro byacu
nibaza ko byoba biva ku kuntu umujene abajene benshi usanga atabuzi bafise ugasanga abanyepolitike baciye babacako nk'ikiraro kuko babaha uburyo
Onire Unidas ndi ku mwami aserukira urwaruka rwo mu mugambwe FNL wemewe na leta avuga ku ruhara rw'abanyepolitike mu kuyovya urwaruka iyi nkuru n'ayandi makuru yerekeye amatora ya mbere yo mu ntara ya New Hampshire muri leta zunze ubumwe za Amerika hamwe no kuvyerekeye inama y'abatanga imfashanyo inama mpuzamakungu kuvyerekeye igihugu ca Syria turagaruka ku muri aka kanya gatoyi kari imbere amakuru yo hirya no hino twabateguriye abakandida bariko barondera guhagararira umugambi w'abademokrate mu matora y'umukuru w'igihugu muri leta zunze ubumwe za amerika azoba mu kwezi kw'icumi na rimwe k'uwo mwaka hillary clinton na bernie sanders ntibumvikanye kuho bahagaze ku vyerekeye politike mu kiganiro mu ijoro ry'ejo kuwa gatatu kuri televiziyo aho bishyuye ibibazo vy'abatora muri leta ya new hampshire sanders yiyita umudemokrate w'umusosiyalisite ava muri leta ya vermont ihana urubibe na new hampshire yaravyuye ibibazo kuri Hillary Clinton kuha hahagaze ku bibazo vyerekeye ikibanza c'amafaranga ca Wall Street ku vyerekeye gutunganya gushasha amafaranga akoreshwa mu matora no kuba yatoye ku vyerekeye kurekurira gutera igihugu ca Iraq mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu igihe yari senateur aserukira intara ya New York Hillary Clinton ntiyavuze ko uwo bahiganwa Bernie Sanders yavuze ko yihaye uburenganzira bwo kumenya umudemokrate w'ukuri n'ubutari w'ukuri yarashigikiye ibyo yaranguye mu guharanira ibibazo biraje ishinga abanyamerika nk'ibyerekeye ukwivuza ikiganiro c'ejo cabaye iminsi ibiri nyuma y'uko Hillary Clinton atsinze Bernie Sanders n'ibiri munsi y'inota rimwe mu matora ya mbere yo mu ntara ya Iowa umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za Amerika John John Kerry yatanze umuhango w'amafaranga agera hafi yo muri yaridi w'amadolari y'imfashanyo nshasha ya leta zunze ubumwe za Amerika igenewe impunzi z'abanyasiriya mu nama mpuzamakungu y'abatanga imfashanyo akaba yasavye leta y'igihugu ca Siriya n'Uburusiya guhagarika ibitero mu bice birimwo abagwanya ubutegetsi kugira birekurira imfashanyo kurengana inama mpuzamakungu y'abatanga imfashanyo yatangwa ibikorwa vyayo no munsi kuwa kane i Londres mu gihugu c'Ubwongereza aho umuryango w'umumwe bw'Uburayi wemeye amafaranga arenga miliyaridi zitatu z'amadolari agenewe gufasha abanyagihugu bo muri Syria no mu bihugu vya Jordania, Libani na Turkiya ibihugu bibanyi vya Syria birengewe n'igitigiri c'impunzi ziriko zihunga ingwano muri Syria umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za Amerika John Kerry avuga ko amerika iriko itanga kandi iyindi mfashanyo y'imiliyoni amajana atandatu y'amadolari igenewe abanyagihugu muri siriya yiyongera ku miliyoni amajana abiri na mirongo icenda y'imfashanyo ijejwe cane cane ivyerekeye indero ku bana b'impunzi mu bihugu vya jordania na libani igihugu ca sierra leone carekuye ejo kuwa gatatu abantu mirongo itanu na batanu bari bakumiwe inyuma y'uko vyibonekeje ko ata ebola bafise bari bakumiwe mu kwezi guheze inyuma y'uko abantu babiri bemejwe ko bafise ebola sid yahya tunis umuvugizi w'ibiro bijejwe ibikorwa vyihutirwa ku bijanye n'amagara y'abantu mu bushikiranganji bujejwe amagara y'abantu muri sierra leone yatangaje ko abarekuwe vyibonekeje ko ata ebola bafise yatangaje ko abanyasierra leone bomenya ko uko biri kose igihugu muri iki gihe gifise uburyo bwo gutuma abantu bashasha basanganye umwera wa ebola badashobora kuwukwiragiza sidi yahya tunis yatangaje ko abo bantu mirongo itanu na batanu bari bakumiwe mu kiringo cy'iminsi mirongo ibiri n'umwe bakaba barangije ikiringo cy'iminsi mirongo ibiri n'umwe umugera wa ebola umara mu mubiri imbere y'uko ibimenyetso byabo byibonekeza hanze sentare yo mu gihugu cya israel yasomeye urubanza abanya israel babiri umwe yaciriwe gupfunga ubuzima bw'iwe bwose mu gihe uwundi yaciriwe gupfunga imyaka mirongo ibiri n'umwe ku bijyanye n'igandagurwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ry'umukangara w'umunyapalestina icyaha cyatumye haba imigumuko yatumye haba ingwano mu ntara ya gaza muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane umunyayisiraheli agira gatatu arindiye gusomerwa urubanza nyuma y'uko asuzumwe mu mutwe babiri mu bagirizwa bari bafite imyaka cumi n'itandatu igihe bagandagura uwo munyapalestina mu gihe uwugira gatatu yari afite imyaka cumi n'umunani bose bava mu miryango y'intagondwa z'aba orthodox abo banyayisiraheli batatu bagiwe n'icyaha mu kwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu c'uko banyuruje uwo mukangara w'umunyapalestina mohamed abu kader ku ibarabara ryo mu gice cyo mu buseruko bw'igisara cya yeruzalemu mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane bamujana n'imodoka mu ishyamba ku butaka bwa israel aho bamukubise baramuturira gushika hapfa nyina wa abu kadeir suha yariyamirije ikiringo gitoyi cyaciriwe umwe mu bagirizwa igandagurwa ry'umuhungu wiwe mwumviriza radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mudukurikirana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda ho tuvugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushyikira mukoresheje aderesi yacu ya email radiyo yacu arobaze gmail akaburungu com na facebook kuri aderesi radiyo yacu no kuri we we we akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com radiyo ijwi rya amerika washington dc ni umunyamakuru mu karere duhere mu rwanda aho ihuriro ry'abamenyeshamakuru baharanira amahoro bavuga ko amatora y'inzego zo hasi asigaje iminsi itatu ngo atangure mu gihugu ataramenyekana neza abamenyeshamakuru bakavuga ko bishobora kugira ingaruka ku banyagihugu bazotora batazi neza uwo batoye n'ibyo bamwitezwe ko ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa na asumuta kaboye
ihuriro ry'abanyamakuru baharanira amahoro Pax Press bamaze kubona ko nta bumenyi buhagije abanyamakuru bafite ku matora y'inzego z'ibanze azatangira ku wa mbere w'icyumweru gitaha bafashe umwiherero w'iminsi itanu ngo bige neza iby'aya matora ndetse babashe no kuyasobanurira abaturage umuyobozi w'iri huriro twizeyimana robert bodwe yabwijwe rya amerika ko niba abanyamakuru ubwabo aribo bajijura rubanda batazi neza aya matora azatangira tariki ya munani z'ukwezi kwa kabiri ari ikimenyetso ko n'abaturage benshi bashobora kuba batazi neza umurimo basabwa gukora abanyamakuru bo mu muryango pax press natwe twinenze twabanje tureba ibyo tuzi mu bijyanye n'amatora ateganyijwe dusanga mu by'ukuri yaba amabwiriza aherutse gutangazwa uretse ko cyangwa itegeko ryavuguruwe ry'amatora bisanzwe ariko mu by'ukuri abanyamakuru turi hano benshi ntabwo twari tubizi nanjye ndimo nkeka rero ko n'abaturage benshi baba batarabimenya ingaruka byagira ko kwinjira mu matora abantu batayazi n'izihe ingaruka byagira n'abanyamakuru ubwacu twabisa tubyibonaho ni uko mu by'ukuri bishobora gutuma abantu batitabira amatora kubera ko batabitegujwe batabimenya batamenya amakuru ahagije cyangwa se abantu bagatora ku buryo nakita butunguranye ntibatore bashishoze ntibatore abayobozi bakwiye kubera ko babigiye bigiyemo batabyiteguye pisi yirari tumwe sigire asanzwe ari umuyobozi w'ikinyamakuru family magazine yabwijwe rya amerika ko nk'abanyamakuru basanze hari amabwiriza yasohotse yasohowe na komisiyo y'igihugu y'amatora ndetse n'itegeko rivuga byerekeranye n'aya matora y'inzego z'ibanze nk'abanyamakuru badasobanukiwe akavuga ko byanze bikunze n'abaturage batazi iby'aya mabwiriza ndetse n'iby'itegeko twebwe nk'abanyamakuru ni amahirwe kuba dufite iryo tegeko ariko tukibaza ese abaturage bo babonye uburyo buhagije bwo kwigishwa iri tegeko hari inzego runaka cyangwa se abantu bari mu nzego runaka batemerewe gutora cyangwa se kwiyamamaza gutanga kandidatire ariko ugasanga ibyo bintu abaturage bashobora kuba batabizi ndetse no kumenya wenda urugero nk'abantu bari mu nzego z'umutekano hasi mu nzego z'umudugudu mu kagari ba daso inkeragutabara umuturage azamenya mu bantu gute ko batemerewe kwiyamamaza umwanya wabaye mutoya ntabwo tuzi niba wenda ari uko bikurikiranye n'amatora ya referandumu yaje asa nk'aho atunguranye igihe cyo gutegura aya matora y'inzego z'ibanze kikaba gitoya ariko ikigaragara ni uko nta makuru ahagije ahari abaturage baganira n'ijwi rya amerika benshi bahurije ko bumvise havuga ko hazaba amatora ariko ntibamenye umunsi n'abazatorwa kuri buri tariki hari n'abazi ko amatora yarangiranye n'amatora yakozwe ya referandumu mu minsi bizabera ntabwo turabimenya n'amatariki ntabwo turayamenya nta n'ubu uzi igihe uzajya gutorera oya ni ko- nzi ko ari mu kwa- mu kwezi kwa kabiri ariko itariki ntabwo ndayimenya tuzatora ni ukwezi kwa ndumva mu kwezi kwa gatatu nzi detaye ibyo byose barabyigishijwe kubera yuko biravugwa buri munsi kuri radiyo wenda haratabashije kujyayo kubera imirimo imwe itandukanye ariko ubona indwaje umuntu mu bitaro niyo mpamvu ntazi amakuru ahagije ntabwo ndumva rwose ntayazi ntabwo nari nabyumva neza ndumva malariya nkubise mu mutwe mbese ndumva sinzi ukuntu wowe amatora bavuga urayazi njyewe nzi amatora tuvuyemo ayo tujyamo ntabwo nyazi nzi ko tuvuye mu mategeko yo gutora itegeko nshinga ibindi ntabwo mbizi komisiyo y'igihugu y'amatora isobanura ko itanga ibisobanuro ku byerekeranye n'amatora ku baturage ibicishije mu nyigisho z'uburere mboneragihugu zigishwa abaturage hirya no hino amatora ateganijwe n'inzego z'ibanze azatangira tariki ya munani z'ukwezi kwa kabiri azahera mu midugudu tariki ya cumi na kabiri z'ukwezi kwa kabiri bibiri na cumi na gatandatu hazakurikiraho amatora ya komite nyobozi z'abahagarariye inama y'igihugu y'urubyiruko mu mashuri yisumbuye n'amashuri makuru andi matora azakurikiraho tariki ya makumyabiri na kabiri z'ukwezi kwa kabiri nayo abagize amatora y'abajyanama rusange n'abakandida b'abagore mirongo itatu ku ijana mu nama njyanama z'uturere ariko bakazatorerwa ku mirenge ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa gatatu hazaba amatora y'abagize biro y'inama njyanama y'umujyi wa kigali kuri uwo munsi hakazatorwa na komite nyobozi y'umujyi wa kigali tariki ya munani z'ukwezi kwa gatatu nibwo hazatangazwa burundu ibyavuye mu matora asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta tuve mu rwanda tuze mu burundi aho guharuka ruri mu migambwe itandukanye mu ntara ya gitega rwagiriza abaruyoboye mu migambwe yabo ko bakoresha amabi atandukanye kugira ngo bashikire ubutegetsi yamara iyo baronse ibibanza vya politike ngo urwo rwaruka ruca rwibagirwa ahubwo ugasanga ngo ruriko rurishura amabi bakoze ni mu biganiro byari bimaze iminsi ibiri bibera i gitega bikaba byari byatunganijwe n'amashyirahamwe y'urwaruka afatanije n'abasikuti bo mu burundi ni inkuru ya fide d'antoine nsabimana
ndikumwami leonidas yari yaje aserukira urwaruka rwo muri efuneri yemewe na leta avuga ko abanyepolitike babahendesha ibintu bidafasha kugira ngo bakoreshe amabi no kwica birimo
nibaza ko byoba biva ku kuntu umujene abajene benshi usanga ataka- atabuzi bafise ugasanga abanyepolitike baciye babacako eh, nk'ikiraro kuko babaha uburyo baba bafise uburyo barashobora kubahenda kuko bo baba barihebuye kubera ubushomeri ugasanga ba- biroroshe kubahendesha agacupa canke utuntu du- du- tutanafatika mu- ku- muga bakaba bigatuma bashobora gukora ibyo batokoze ni ukuvuga eh, bijya bintu bacanamwo ugasanga bari bariko bapfa utuntu tutanafashe eh, ugasanga bariko ba- harajamwo n'ibintu by'ubwicanyi rimwe rimwe niyo nkuru siriya yaserukiye iprona nawe nyene yemewe na leta avuga ko iyo abanyepolitike bashitse ku nyungu zabo badasubira kwibuka urwaruka gushika hashitse ikindi gihe hageze kurondera amajwi kenshi na kenshi haba namba ahubwo gusa barabakoresha mu gihe baba bagomba gushaka ku nyungu zabo za nyungu bamaze kuzironka cabibagira bazosubira kugaruka ari uko hageze kandi ko babarondera kurondera amajwi bakabaprofita mu bukenesiro tuba bafise bakababwira yuko atakindi atari bo ba- ari bo bashoboye kuhindura byose kandi tuvyihoje ku isi nzima abajeni bagiye barahindagura ibintu byinshi mugo ubu unye nta bwigenge bafise nta buryo bafise bwo gutuma ivyo bintu bihinduka ahubwo barabakoresha kugira ngo bishyikire ku nyungu zabo uno musore yaje aserukiye umugambwe SNDD-FD duri ku butegetsi bavuga ko mu ntara ya Gitega atabibaza urwaruka ruri mu migambwe itandukanye bafitanye avuga ko bibaniye mu mahoro n'umutekano ahubwo ko bavyumva mu zindi ntara Harerimana Benjamin mu by'ukuri twebwe ibyo by'urwaruka kubana mu mahoro novuga twebwe ngaha mu ntara ya gitega ko urwaruka rubanye mu mahoro haba ruri mu mugambi wica nk'uwundi cyangwa mu ishyirahamwe runaka twebwe ntabyo dupfa bijanye mu buzima bwa minsi yose nabyo dushobora gupfa ngo ni kubera tudasanga imigambi tuguma dukundanye n'ibi byigwa rero tuza turajamwo biraduhuza cyane bigatuma n'uwo bafise ako gatima ko gukora ibitari byo aca yumva yuko by'ukuri umuntu mutari mu mugambi umwe ataco muba mupfa kiretse ko mutamuhije ivyumviro vya politiki ibindi vyumviro vyose vy'ubuzima bwa misi yose aba ari umugenzi aba ari uwo mugendana ibijanye n'abajene bo mu migambo itandukanye umujene aba afise ubwenge bwo kwiyumvira mbega kino kintu banumye ni ciza canke si ciza akagikora ari uko nawe nyene yumva ko yogikora iyo a- uko gushamirana nako akenshi icyo bikunda kuva ko birava ku kutamenya kw'abanyamigambwe bamwe bamwe bataba bashobora gutahura igituma politike ihari mbega politike umuntu ayijamo kugira ashike kuki mbega aho politike n'igiki abaje baserukira imigambo mu rwego rw'intara bari batunzwe agatoki n'ugwaruka ko aribo bakoresha bashimye kuruca bararumira ari kumwe muri abo barongoye imigambwe ivuga ko itavuga rumwe na leta kandi yemewe na leta atashimye ko tumuvuga izina yatubwiye ko bafite itegeko ryavuye mu burongozi bw'imigambi mu rwego rw'igihugu ko batoza baravugira ku mamikoro badahawe uruhusha n'uburongozi bw'urwego rw'igihugu rishari sinzi nk'ayajeje gutunganya ibyo biganiro mu ntara za gitega karusi na rutana aratubwira intumbero bari bafise mu gutunganya ibiganiro bihuza urwaruka ruri mu bya politike n'ababarongoye ku rwego rw'intara mu mahangiro dufise ni uko urwaruka rwogira inyifato nziza ibereye umwenegihugu inkingi z'amahoro mu gihugu cyabibarutse mbere bakanitaho n'ibijyanye n'iterambere mbere rushobore kumenya ibibazo na cyane cyane bisanzwe biri hanze ibiganiro mwene ibi tubitunganya na cyane cyane mu bihe bihambaye igihugu kiba kiriho kiracamo na cyane cyane mu bihe by'amatora aho usanga haba hariho amahiganwa ya politike ingorane ziba ziba hanze ni cyane cyane ingorane zijyanye n'ubukene ari nabyo bica bituma bashobora gukwegerwa muri ibi bikorwa bibi cyangwa biriya mwomenya ko ibyo biganiro byabereye muri karitsiye ya mushasha mu nyubakwa za diyoseze nkuru ya gitega fide dantuwane sabimana igitega ku bw'ijwi rya amerika uyu murima rusange w'igihugu cy'uburundi barundi dufise akaranga
umva rero shamagoti ndakubwira icyo nagutumiye urabona ko mu ntara y'ikese heruka natsinzwe ikese kandi ahanini byatewe na bijya bintu wavutse ariko navuze vyodami yego kandi urazi ko rirya tonga ari rya rugata wapfuye kuryikebera gusa kubera yari yahunze ndabizi ko ari iryiwe ariko wowe ndaguha amafaranga ushaka yose yemwe naho ushaka inka niyayo ndazigukubitira ariko mu rubanza rukurikira uzohindura ibyo wavuze reka reka reka reka reka bijya bintu ntabyo noba ngishobora guhindura nukuri ko naho woraramwo yo mbe warumvise ko bandahije akarenga kabiri kose yego ndarahira mama Eh.
ndarahira umwana wanje gushika naho ndahira n'imbwa yanje oya oya oya oya kandi we sinzi uko wabaye Nabaye gute?
indahiro mbi ntigwaza mu nda wa mugabo shahuba urababwira ko wari Ishwi.
wihenze Ishwi, ishwi.
none we ntumva yuko utarahiye nabi atasubira umwana ha damiyano ndakubwiye Eh, jewe ndi umushinga ntaye nkaba nicabona muri rurya rubanza yego naho wompa inka zuzuye akabande Yo.
sishobora kurenga ku ndahiro oya sha ushaka nikure ku buntu abantu bose bamboneho ikimaramare yo, banjira yo, yo, yo, ubukenge yo, yo, yo.
ahari umugabo hasigara umugayo hejuru y'amaronko kadamiya sha nzovuga ukuri shake nakuzire Ya, niwe ya, uzobona ya, imva ya, yanjye ya, azovuga ya, ati ya, ya, ndabonye ya." imva y'umugabo
ako ni akama mutewe na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground ku mfashanyo ya leta zunze ubumwe za amerika mu mugambi uburundi bwacu kazoza kacu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc tubandanize ku makuru yerekeye burundi ubushikirangajwi bw'amagara y'abantu bwaraye butanguje isekeza ryo kurungika abaganga ku mitumba imwe imwe yo mu ntara z'uburaruko kuvurirayo malariya ni mu ntumbero yo gutezurira amavuriro yo muri izo ntara amaze kurengerwa n'ubwinshi bw'abarwayi ba malariya baguma bongerekana muri izo ntara ibindi kuri iyi nkuru twumvirize jean bosco ndarurinzi
mu karere k'ubuvuzi ka kirundo aho twagendeye abaganga bavuye mu ntara ya kirundo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu i bujumbura no mu zindi ntara zidakazemwo ingwara ya malariya bariko bakorera ku mutumba wa kiyanza bapima malariya bagatanga imiti ku bo basanze bayigwaye dr jean baptiste nzorironka nkuze arongoye intara y'ubuvuzi ya kirundo aratubwira aho ico ciyumviro co gutunganya iryo sekeza cavuye kirinike mobile yateguwe kubera byibonekeza neza ko indwara ya malariya iguma yongerekana eh, mu gihugu mbere bikibonekeza ko ku mavuriro usanga bishika bakarengerwa niho rero mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya ikisaruhonyanganda sida bacabona yuko umwe wese ahari yova hasi agafasha kugira ngo turwanye ico kiza ca malariya eh, ariho haciye hafata abaganga benshi bakorera i bujumbura mbere no mu zindi ntara barabarungika kugira ngo baze gufasha eh, aba abandi bari basanzwe bakorera mu ntara zirimo malariya nyinshi kugira ngo habe isekeza ryo kuvura abarwayi bose abarwaye indwara ya malariya abanyakiyanza twasanze ku ivuriro rya gaharo aho basanzwe bivuriza bavuga ko malariya iwabo irenze urugero ni mu baragora malariya cyane nyene basha ugasanga nyene zirabakariye uhuguyu nawe uyu yarayigoya cyonka ikiri umwana muto nyene by'umwana amaze kuvuka cumenga ziragiye buri ntozongeye kumufata kandi muganka bari muhira nyene buri munsi bama bagwaye bagwaye mu mwaka abana bawe bagwara malariya kangahe yeme ni kenshi yeme nta nubwo noharura bakira neza igikorwa cyo kuvurirwa ku mitumbi wabo mu isekeza bita clinique mobile tubyakiriye neza rwose cyane kuko twebwe abaganga biratugora kugira dushikeyo nkanjye ndi ntaho niko iyo ngwaye ndabura ukuntu noca nshika kwa muganga n'ingoga bigatuma umwana aca aturembana bagasaba ko malariya yofatwa nk'ikiza ikavugwa ku buntu botuvura ku buntu nka malariya kubera umuntu agiye mu muganga bakamuca amahera menshi atari buronke mugo badufashije nk'uko bafasha izo za sida n'ibindi byo tworohera rwose tukagira amagara meza naho iwacu kuri mutumba wa kiyanza yego turasaba ko bodufasha tukavugwa kuri go n'amahera twohora twayakuye he yishwe ntahariho n'ukuri kubera ko malariya ibandanye yiyongera mu ntara ya kirundo inyishu ni ya muganga arongoye intara y'ubuvuzi ya kirundo biribonekeza ko eh, abanyagihugu bakwiye kuguma bariko bararonka inyigisho eh, na cyane cyane izo kuza kwivuza hakiri kare kuko biribonekeza ko hariho abafatwa bakaca kwivuza batevye bigatuma iyo ndwara ica ikwiragira kuko imibu irose aho ikura iyo ndwara ica iza irayikwiragiza no mu bandi bari bakomeye ndavye nko mu ntara ya kirundo hariho imyonga itari mike barimamwo imiceri harimwo n'inzuzi imibu iraronka aho yinyegeza byoroshe ugaca tubona kandi ko hari abanyagihugu bamwe bamwe badakoresha neza imisegetera hari abavuga ko imisegetera yatanzwe na leta itabashikiriye bari barayirose imisegetera bari barayitanze kubera ku bwinshi mufasa mwari mwararose imisegetera twebwe twarawubutse twarayibutse ntayo twarose hariho abarose n'ababutse umwe mu baremesha kiyago avuga ko ahubwo ikoreshwa ibindi twagiye kubigisha kugira ngo tuyimanike turayimanika mu mazu y'abantu kandi twama twanakurikiranye mu bintu byo guhimiririza kugira ngo bakurikirane kubera ibihe bigoye by'imibu itera kandi ariza na malariya kenshi ibihe bibi bitubangamira kuri umutumba abantu benshi bayikunda kuyimanura bayitwara mu mazi mu mazi bayitwara kuyikoziki kuyirobesha kubera inzara akarere k'inzara isekeza ryo gusanga abanyagihugu kubavurira mu mitumba ririko riba mu ntara zine z'uburaruko n'izindi bihana urubibe zibonekamwo malariya nyinshi mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika ku byerekeye ihiganwa rya shana ku bakinnyi bakinira mu bihugu byabo muri afurika ririko ribera mu rwanda urukino rwo muri kimwe cya kabiri gishiri cya nyuma rwabaye hagati y'ibihugu bya mali na cote d'ivoire rumaze kurangira mugenzi wacu desire hatungimana arabwira etienne karekezi ukugene urwo rukino rwagenze
umukino urangiye ku ntsinzi ya mali y'igitsinda kimwe ku busa igitsinda cyabonetse ku munota wa mirongo icyenda aho abantu bari bamaze kubona yuko bahava bagenda muri ya mwanya w'inyongeza w'iminota mirongo itatu ariko mari rero irashaka kurondera icyo gitsindo mari icyo gitsindo kandi na kare yari yahukiye igitsindo cya penaliti yabase penaliti aye kuri bari umukinnyi witwa kuri bari ayiteye umunyegori wa cote d'ivoire arayifata bajya kuruka rusa ku bundi ariko mu gice cya kabiri iyo migi yose yasa n'iyinganya kuko ifite n'abakinnyi bakiri bato cyane hanyuma rero urukino ruza kurangira ku ntsinzi ya mari ku kamwemwe ntangere umugwi wa mari ukaba uzoca uhura n'umugwi wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo ku munsi w'imana mari itsinze cote d'ivoire igitego kimwe ku busa desire uvuze ko na penaliti mari yayihombye ni ukuvuga ko mari yarushije cote d'ivoire ku mugaragaro uwavuga ko mari yasimbuje cote d'ivoire bibareshye kuko ugiye kuraba nk'umwanya mu gice cya mbere cy'urukino cote d'ivoire yagerageje mbere iraronka n'uburyo niyo yatanguye kuronka uburyo bwiza cyane ku munota wa cumi na kabiri igatera ku giti cy'umwamba umunyegori yamaze gutsindwa hanyuma umupira ugaruka mu kibuga mbere umunyegori wa mari yakoze akazi gakomeye cyane mu gice cya mbere cy'urukino uwavuga rero ko cote d'ivoire yoba yasimbujwe si byo gusa niko umupira ugenda ariko ugiye kureba muri rusange ingene urukino rwagenze imijyi yose yasa n'iyingana nacyo bituma n'abantu bose bari biteze ko iza guhava itsindana mu bice bita prolongation ariko siko byagenze kuko abantu bose basa n'abarindiriye kuko iyo prolongation itangura kuri uwo munota wa mirongo icyenda mari yaciye igira icyo bita contre attaque bahana umupira neza umukinnyi umwe agasigara n'umunyego umunyeshori wa Cote d'Ivoire acaramutse igatangorane byaca bisa bisa ni uko umupira urangiye kuko bari bamaze kwerekana na wa mwanya w'agasonozo w'iminota itatu ibintu bikerarangira eh, umugwi rero wa Mali kucironkera uburenganzira bw'izokino rukino rwa nyuma wareba si ikipe ya Cote d'Ivoire ubusanzwe rero ni ikipe ikomeye cyane urebye aho yagize ingufu nkeya ku buryo Mali yayihase cyane ni hehe ugiye kuraba Etienne muri no rukino ntawavuga ko eh, Cote d'Ivoire yagize inguvu nke kuko ugiye kuraba mu kibuga rwa rukino usa n'ungana ariko ikintu cyane cyane babuze ku buhinga ni ku bakinnyi b'abasatirizi ba Cote d'Ivoire baronse uburyo bwinshi bwo gutsinda babufisha ubusa hanyuma rero mu nkino nk'izi bimaze kuronka ubuhinga uburyo bwinshi ukabwonona akenshi haragera igihe unabwicuza nako byagenze koko kuko ugiye kuraba Cote d'Ivoire ni nk'ikigandaro ngaha kuri stade ya Nyamirambo Mhm.
kuko yari yagerageje uko ishoboye kose ariko birangira itsinzwe kandi bigatsindwa ku munota wa nyuma nicyo kintu kenshi gikunda kubabaza abakinnyi gukinira minota mirongo icyenda ukayimara hanyuma ukazibona kuri uwo munota nyine wo kurangiza urukino niho uciye utakariza ibitsindo wari witeze Eh, nayo ubundi hoho Cote d'Ivoire abantu benshi bari biteze mbere ko ari izuba gukina urukino rwa nyuma n'igihugu cya Congo eh, kuko barerekanye urukino rwiza cyane rwose na cyane cyane eh, mu gice cya kane gishi cya nyuma batsinda Cameroon ibitsindo bitatu ku busa abantu bakavuga bati Cote d'Ivoire koko bari bashaka kuyiha amahirwe ariko mu mupira w'amaguru ni minota mirongo icyenda itarangiye ntavuga ngo umuntu yatsinze niko byagenze Mali niyo ironse ayo mahirwe urakoze ndezire eh, ku byerekeye iyo nkuru radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda imbere y'uko turangiza amakuru twabateguriye kuri iyi saha tubibutse ingingo nkuru z'amakuru ya hirya no hino ku isi twari twabateguriye abakandida bariko barondera guharanira umugambwe w'abademokarate mu matora y'umukuru w'igihugu muri leta zunze ubumwe za amerika hillary clinton na bernie sanders ntibumvikanye kuho bahagaze ku vyerekeye politike mu kiganiro mu ijoro ry'ejo kuwa gatatu kuri televiziyo aho bishyuye ibibazo by'abatora muri leta ya new hampshire sanders yiyita umudemokrate w'umusosiyaliste ava muri leta ya vermont ihana urubibe na new hampshire yaravyuye ibibazo kuho hillary clinton ahagaze ku bibazo vyerekeye ikibanza c'amafaranga ca wall street ku vyerekeye gutunganya gushasha amafaranga akoreshwa mu matora no kuba yatoye ku vyerekeye kurekurira gutera igihugu ca iraq mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu igihe yari senateur aserukira intara ya new york hillary clinton yavuze ko uwo bahiganwa bernie sanders yihaye uburenganzira bwo kumenya umudemokrate w'ukuri n'utari uw'ukuri yarashigikiye ibyo yarayanguye mu guharanira ibibazo biraje ishinga abanyamerika nk'ivyerekeye ukwivuza umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika john kerry yatanze umuhango w'amafaranga agera hafi y'umuriyaridi w'amadolari y'imfashanyo nshasha ya leta zunze ubumwe za amerika igenewe impunzi z'abanyasiriya mu ikoraniro mpuzamakungu ry'abatanga imfashanyo ririko ribera i londres mu bwongereza akaba yasabye leta y'igihugu ca siriya n'uburusiya guhagarika ibitero mu bice birimwo abagwanya ubutegetsi kugira birekurire imfashanyo ku kubandanya inama mpuzamakungu y'abatanga imfashanyo yatanga ibikorwa byayo uno munsi ku wa kane i londres mu bwongereza aho umuryango w'ubumwe bw'uburayi wemeye amafaranga arenga imiliyaridi zitatu z'amadolari agenewe gufasha abanyagihugu bo muri siriya no mu bihugu bya yorodaniya libani na turkiya ibihugu bibanyi bya siriya birengewe n'igitigiri c'impunzi ziriko zihunga ingwano muri siriya igihugu ca sierra leone carekuye ejo kuwa gatatu abantu mirongo itanu na batanu bari bakumiwe inyuma y'uko vyibonekeje ko ata ebola bafise bari bakumiwe mu kwezi guheze inyuma y'uko abantu babiri bemejwe ko bafise ebola sidi yahya tunis umuvugizi w'ibiro bijejwe ibikorwa vyihutirwa ku bijanye n'amagara y'abantu mu bushikiranganji bujejwe amagara y'abantu muri sierra leone yatangaje ko abarekuwe eh, vyibonekeje ko ata ebola bafise yatangaje ko abanya sierra leone bomenya ko biri kose igihugu muri iki gihe gifise uburyo bwo gutuma abantu bashasha basanganywe ebola badashobora kuyikwiragiza nshuti mwese eh, mwakurikiranye ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi sahaha niho bigarukiye dushimiye enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na innocent kimenyi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije kuri mikoro ari kumwe nanjye fide niyo ngabo tubashimiye tubifuriza kugira umugoroba mwiza mwese
This program has come to you from the Voice of America, Washington.